Baabuun fi ikraamiddeefi baabni tun kaayamtuudha fi ikraami kamajuu addayfi keeysummaa keeysatti kaayamtu baabu ikraami guddisu addayfi keeysummaa guddisu keeysummaa guddisu keeysummaa ifi namni muslimaa tokko keeysummaa ifii guddisu keeysummaani raxmata jedhanii ni guddisan jechuu shari'aa teennatu keeysummaa guddisaa jettee dhufteennaan shari'aan teenna keeysummaa nama tokko ka keeysummaa si bule ka keeysummooma sitti dhufe guddisu قال الله تعالى ربي الآن أكجد نبي محمد يو هل أتاك سلا ست في نبي محمد يو حديث أدوني ضيف إبراهيم كي سموان إبراهيم أدون كي سمى نبي الله إبراهيم المكرمين المكرمين كما جمو كتهن سني ست أفتي أدون سن أسطورة ست أهني أما سته من أنرى أجيب فأجت لين تاتي yookaan hal ataaka bal ataaka dhugaa si dhufee jira hadiisu oduuni dayfi ibraahiima almukramiina oduun keeysummaa ibraahiimi almukramiina kamajamoo katahan suni oduun sun sitti dhuftee jirti nabi muhammad nabi nabi muhammadii sitti dhuftee quba qabdaa ummataafim jechuu taati gaafa kanaaya إذ ذكروا أدو وقسينني سلسة رفته عليه إبراهيمي كان الرتي keessumma dhufe ibraahim irra seene duuba keessummaani dhufanii irra seenan faqaaluu ka duuba jedhaniini salaaman nusallimu calayka salaaman salaaman jedhanii yoo itti dhufani nusallimu calayka sirra salaammanna salaaman salaammatuu sirratti salaammanna jedhaniin assalaamu calaykum akka waan jedhanii jechuudha نسلم عليك سلاما جتين ملائكة كما جمون وري كيسوما كما جمون تنجري ملائكما قال نبي الله إبراهيم اللين جئن سلام عليكم سلام عليكم نجيني سنرتي هاجراتو نجيني ربي سنرتي هاته جئن أما تماجي تنتو سلام عليكم تنتو إرّا هونغا جيسو إسيني فحيوا بأحسن منها جتشو سنيفي أكنا تاتي قوم إسنين كن جدين أما قوم مكرمون أمة ولا لبودا أمة قوم منكرون جنة أمة ولا لمودا قوم منكرون أمة ولا لمودا أنتم قوم لا نعرفكم إسن بيهن كيسما هو تاتي ملي garuu keessummaa jechuu isin beeyna male akka isin ibalu ibalu taatan isin hin beeku jedheen ummata wallaalamoo isin ummata namni isin hin beeyne jedheen jechuu qawmuun munkaruuna ummata wallaalamoo ka namni tokko isan isaan hin beekne keessummaa akkasiiti jedheen fuula isin hin beeku akka warri keenyaa jedhu abboo fuula na beeytaa jedhe fuula isin beeku jedhe nageene nabeeytaa jedhan malee gara keenya saniin fuula nabeeytaa yoo siin jedhan akka biraatisu warri keenya ammoo fuula nabeeytaa siin jedhaa barbooran faraa gadhuubanii deeme ee garri garri akkas ee fuula nabeeytaa jedhan ee silaa fuulumaan nama beekanii fuulatti fuula nabeeytaa jedhan nabeeytaa jenna ammoo gamatti kun biyyatti nabeeytaa wal beeyna nabeeyta akkana jedhan malee fuula nabeeytaa kana hedduu ittiin fayyadam faraa gaduubani deeme inni kun ibraahimiin kun amma keessummaa hin beeku inni ibaluuf fuula isaanii hin beeku amma inni keessummaa isatti dhufte jechuun kama ja'aaf deema tuuba faraa kani deeme ilaa ahalihii gama warra isatti bikufyaa dhokatee keessummaa tanarraa dhokateetuma gama warraa deemu irraa dhokate amma inni irraa dhokate waan silaa keessummaa fiddu tana ittiin himtu adabni akkasi mee keessummaa dhuftanii irra isinii kenne isinii marqina isinii shureessina isinii hulbateeysina in jedhanii jechu keessummaa akkasuma shalaqqiraa jedhaniituma waan fidan ittiin gadi dhufan waan fidan ittiin gad dhufan gariinoo gubbaa jiraa bar dhihanni gubbaa jira shaahin gubbaa jirti bishaanuu mana hin jiran warri akkasillee ni jira wannoo hin jiru fajaa'a duuba ni dhufe inni kun bicijlin dibicha samiinin cooma tahe tokkoon dhufe am dibicha yookaan gabbata bicijlin hanii ayata biraa keessatti dibicha kunoo hanii waxalamaa tahe tokkoon dhufe ka haniida tahe waxalame waxalamaa ka tahe tokkoon fide jechuudha gabbata faqarrabahu duuba ni dhiheesse dibicha kana dibicha gabbata waxalamaa kana ni dhiheesse ilayhim gama keessummaa tanatti dhiheesse keessummaa qaluufin ni jira kuno warri hoolaa qabu ka re'ee qabu ka gaala qabu ka dibicha qabu keessummaa itti qaluuni ni jira kuno laal faqarrabahu dibicha gabbataa kana waxalamaa kana ni dhiheesse ilayhim gama isaanitti dhiheesse qaala ni jedheen duuba inni kun alaa ta'kuluuna silan nyaattani talaxufan fil cibaaraat silan nyaattani maal eeydan isinitti fide erga dhihana isin dura kaaye maal eeydan nyaatuu malee silan nyaattani jedheen nyaattani jennaani akkasitti gaa amma isa akkanatti keeysummeeysee itti jiru warri qawmii luux naannawa isaa san qubatanii akkasitti dhagayanii amma itti dhufuuf ta'ani wajaa'ahuu luuxii kanatti dhufee jira qawmuhu qawmi luux itti dhufeetiin jira jedhe rabbalaalamiin amma isaan ibraahimii kana nu beeytaa isaani nyaannu malaykota jedhanillee itti himanii gurbaa haliima tahe gammachiisanii kanaan si gammachiisuuf dhufne jedhaniini itti himanii taran mee kana malee wan biraa dhugumaan alaaman isin yaataniifi maali jedhee gaafannaani innaa ursilna ilaa qawmi luuxi jedhaniin nu ammallee ergamne si kana sin si gammachiifnee qawmii luuxitti rabbi nu erge jedhaniin itti deeman qawmii luuxitti ergamne jedhaniin egaa waan hagas gubbaa buusanii biraa taran wajaa'ahu duuba luuxii kanatti dhufee jira yoo keessummaa luuxitti dhufte malaayikoonni yaa'anii nabiyyallaahi luuxi bira dhaqan amma wajaa'ahu luuxii kanatti ni dhufe qawmuhu qawmiin isaa itti dhufte luuxitti yuhracuuna haala ori'aniin ilayhi gama isatti haala ori'aniin itti dhufan yookaan yusracuuna haala daddafaniin ilayhi gama isatti haala daddafaniin itti dhufaniya daddafaa keessummaan tun mana isaa ol seentee yoo argani itti dhufan itti dhufani jaartiin isaalleeni alaamaa wahii gootiif jedhan yoo keessummaan dhiiraa luuxitti dhufte ibidda isiin qabsiiftee aarsiti jedhan aara aaratu mana isii kana keessaa yoo ol bahe luuxi keessummaan dhiiraa dhufte jechuu beeksifti isiin wamin qabnu haala kanaan duratti kaanuu ta'anii yacmaluuna ka dalagan assayyi'aati dalagaa hamtuu haala kanaan duratti ka dalagan tahaniin horiyaatti dhufaniya dalagaan hamtuun isaan kanaan duratti dalagan dhiiratti dabalaman jechuu isaanii dubartii dhiisanii akkasitti horiyaatti dhufnaanini luuxitti dhufte jechuu yoo dhagayani horiyaa dhufanam qaalani jedheen nabiyyichi luuxi jedhamu kun yaa qawmi haa'ulaa'i banaati haa'ulaa'i yaa orma yaa qawmi yaa orma kiyya هؤلاء جركم بناتي دبرتي يا كنوا فتزوجوهن واتركوا أضيافي جركم كنوا إساني jara kanaan jedhe yaa orma kiyya haa ulaa'i kunoo jarri kun banaatii dubratiyya tana bira tetteettu sun dubratiyya anuu dubra qaba fatazawwajuuhunna yoo shahwaaf dabalama feetan isin wahitti isii tana nikaa isinii godhaa fuudhaa keeysummaa tiyya hamtuu shahwaa itti geeffatu utinnarraan barbaadinaa jedheen hunna dubratiyya tanatu أطهر لكم إسن إفر قل قل من نكاح الرجال إسن إيرت دبل مرة دبرتي إن تلوان دبرتي يتنت إسن دبل أتو نكاح إرسن قل قلنا هنا إسيسا فودا سيسا فودا هؤلاء بناتي جركن دبرتي والرجالين إني دبرة إنكابو دبرتي ما nabiyyiin marruu dubartiin zaman isaa dhalatte abbaa inni nabiyyiin abbaa ummata maraati saniif ifitti qabe jedhani yookaan dubralleen qaba yoo jedhani leeni mataati hunna dubratiyya tanatu axaharu lakum isiniif irra qulqulluu itti nikaan dabalamuun dhiiratti isin dabalamurra فاتقوا الله ربي كيسا صدادنا ولا تخزون nan diqqeysinaana fi dayfii keeysummaa tiyya keeysatti fi dayfi fi sha'ani dayfi haala keeysummaa tiyyaa keeysatti ija tiyya duratti hamtuu itti dalaydanii nan diqqeysina saree abbaaf dhaban jedhani anumaa jecha dhabaa jedheeni akkasitti itti warwaate alaysa minkum sila isinirraan jiru rajulun gurbaan rashiiduun qajeelaa tahe tokko isinirraa hin jiru ka qajeelluma qabu tokko ka imaana qabu isinirraa hin jiru jedheeni itti warwaate warwaatee maayyiigaa jarre dhiisuu didde akkasitti law aawii ilaa ruknin shadiid osoo aniin kun gosa jabdu ka irkadhu tahe waa silaa gosa jabdu osoo ana sii qabaadde akkana natti hin dalaydanii ana gosa dhabuufi na laallattan jedheen halaalattan jedheeni akkasitti gaayoo isaanii hamtuutti dalaguuf deemanii faxamasna acyunahum jedhe rabbiin malaayikoonni malaayikaana jara gaafirraa asitti goglama isaaniitiin takka takka dhadhawanii ijji isaanii jara maraayyuu jaamte jechuu achitti faluquu cadaabii wanudur jedheen rabbalaalamiin tuuba keeysummaa ni kamajanii nama keeysummaa namatti dhufe tokko muslima tokko yoo inni sitti dhufe akkasitti ni kamajan jechuu nu barsiisa ayaanni tun lamaan ambiyoonni rabbii ni kamajanii ni qalteefi woonilleen keeysummaa tiyyanaa kamajaa jedheen laal kunu hattan keeysummaa saree abbaaf dhaban akka jedhan sani yoo namni keeysummaa ta'e barbaaduuf itti dhufellee ittiin dhiiftu keeysummaa ta'e achitti duuta jechuudha. keessummaatii hambiftee hanga ruuhiitee kennitu takkatti keeysummaaf dhaabatta jechuu nu barsiisa ayaanni وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر نمنته يؤمن كدغو امس بالله ربي كان نمني كدغو امس تهي tokkochummaa isaa sifaata isaa asmaa isaa kanaan namni ka rabbi dhugoomsu tahe walyawmi laakir guyyaa boodallee namni ka dhugoomsu tahe guyyaan qiyaamaa ka namni waan addunyaarra atti dalagamerraa qormaatamu tokko ni dhufa jedhee namni dhugoomse falyukrim haa kamajuu dayfahu keeysummaa isaa keeysummaa kamajuu namarra jedhe keeysummaa fi kamaja jechuu namni guyyaa san dhugoomsu waman kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri namni ka rabbi dhugoomsu guyyaa maay'ii dhugoomsu tahe falyasilha maxxanfatuuti rahimahu aanaa isa nama aanaan reeffatti aana jedhani aanaa isaa haa maxxanfatuu namni marruu jedhe nabi muhammad waman kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri فليقل هاجئوتي خيرا وان غاري هاجئو يو جچا توكو كاجئو تاه او ليصمت تكي هاجلسوتي جچا غاري ان جئو يو جره فرا جلسا جچو يو كان يو جئ يو دبته غاري ما دبتا يوكان في الرهاج الإسو متفق عليه وعن أبي شريح أبا شريح نما جدمو خويلد بن عمرو الخزاعي مقال إساتي سرى أضيف بحديثك قال أبا شريح كنا كجلو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جل نجيج رسول جل نجيج من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نملك ربي نقوم سته قيا أكرا نقوم سته فليكرمها كما جو ضيفه كي ثم إساها كما جو جائزته بقاته إساتها كما جو وان إسا بقعونها كما جو جائزة جتشوني وان baqqaatuu isaa jechuu waan keessummichi sun haqa sirraa godhatee ibsaaf baqqa'u saniin hakama juutiya inuu gaafatan yoo kiyya jaa'izaa isaatiin hakama juu jaa'izaa isaa jaa'izaa isaa falyukrim dayfahu jaa'izatahu baqqaatuu isaatiin qaaluu yaa rasuula homaa jaa'izatu maal baqqaatuun isaa jennaani yoo muhuu walaylatuhu guyyaa isaati fi halkan isaa sanii waan isaa baqqa'u kamajuuni saniin haa kamajuuti baqqaatuu isaa halkaniif guyyaa haa kamajuuti guyyaa tokko waddiyaafatu keessummaani salaasatu ayyaamin guyyaa sadi namni tokko keessummoomni yoo jedhan guyyaa sadihi famaa kaana wanni ta'e waraa'a dhaalika guyyaa sadi boodatti wanni ta'e wahuwa sadaqatun alayhi isarratti sadaqaa jechuudha guyyaa sadi haqa isaati sadi booda sibila ta'ennani sadaqaa irra godhatu jetta malee haqa keessummaa fixate muttafaqun alayhi hadiisni hadiisa bukaarii muslim وفي رواية لمسلم يا مسلم كيست لا يحل لمسلم نما مسلمات وقوف بقوا أن يقيم متاع عند أخيه أبو ليس سابر كيس ومتاع نسان بقوا حتى يؤثمه هنگا إسد ليستو يا حقا أبو ليس ليستو isa bira taa'uun isaaf hin baqqa'uuya qaaluu yaa rasuulallaahi yaa ergamaa rabbii wakayfa yu'simu akkamit dileysa namni keessummaa nama bira taa'e namicha bira taa'e akkamit dileysa jennaani qaala yuqiimu cindahu isa bira taa'a walaa shea lahu haala isaaf hin tahiniin walaa shea lahu haala abbaa manaatiif hin tahiniini yaqriihi ka nyaachisu bihii keessummicha san yaqriihi ka nyaachisu bihii keessummicha san ka nyaachisu haala isa biratti hin ta'iniini bira ta'a jechuudha isa nyaachisu waan nyaachisu maraa fixeetuma akkasi keessummichi asuma ta'a namtichi mana waa fixate jechuudha achi duuba dilixuuf maal kun ka akkam ka waan galleef mana keessa waan jiraniin warra magaalati aanan bitta sukkaarri bitta maalin bitta asuma inni ija baneetuma killeen bittaa foon bittaa nu bira ta'a haga jedhaniin takka dheegu jechuudha ganama lamaan shaayii sukkaaraa yoo dhugeen jedhe warri baadiyyaa gaa karaatti deebi'uu qaba nama bira subhaanaka wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk